murabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika isamiranira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye mu burundi abapimwa umugera wa sida ni abantu baba bafise ibimenyetso by'indwara canke abagendanye n'abashobora kubanduza kandi bagapimirwa mu kibano
kubapima baraza aho dukorera muri ANSS canke naho bagapimirwa mu kibano mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye koresha mu kibano kugira bapime umugera wa sida uyo ni Sengiyumva Stanislas umuhuzabikorwa muri INSS uh, section Makamba ishyirahamwe rijejwe kurwanya ikiza ca sida mu Burundi aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya amakuru kuri iyi saha tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri uganda uyu munsi ku wa kane bavuze ko urucanco ruzokoreshwa mu igeragezwa ku ngwara ya ebola rwashitse mu gihugu aho abantu ijana na mirongo ine na babiri banduye iyo ngwara ikanahitana ubuzima bw'abandi batari munsi ya mirongo itanu na batandatu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi mu cyumweru gishize uganda yasezereye umurwayi wa nyuma wa ebola wari mu bitaro bizamura icyizere cy'uko icyorezo cyatangajwe ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa cyenda cyaba kigiye kurangira oms yari yavuze ko ishobora kuzohereza ubwoko butatu bw'inkingo zo gukoreshwa mu igerageza muri uganda rumwe ni urwa kaminuza ya oxford na serum institute of india mu buhinde n'urwa sabin vaccine institute urwa gatatu rukaba urw'isosiyete merck aya masosiyete yombi nayo muri amerika mu muhango wo kwakira izo nkingo antebe mu birometero hafi mirongo ine na bitanu mu majyepfo y'umurwa mukuru kampala minisitiri w'ubuzima jane ruth acheng yavuze ko doze igihumbi na magana abiri zahageze zaturutse mu kigo saben vaccine institute yagize ati uyu munsi twishimiye ko dufite urukingo rwa mbere twagombye kwakira n'izindi doze zizaturuka muri merck no muri oxford kugeza ubu nta rukingo rwari rwemezwa kuri virusi y'ubwoko bwa ebola sudani yabonetse muri uganda kandi igeragezwa ry'izo nkingo rigamije kureba niba rumwe cyangwa izo nkingo uko ari eshatu zishobora guhangara virusi y'ubwo bwoko inkingo ziriho ubu zishoboye kurwanya ubwoko bwa ebola zayire bwakwirakwiriye mu cyorezo giheruka mu gihugu gituranyi cya repubulika ya demokarasi ya kongo uganda yatangiye kubara iminsi mirongo ine n'ibiri ikurikiranye harebwa niba nta murwayi mushya wa ebola ugaragaye icyo gihe nikirangira ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa mbere bizatangazwa ko nta ebola ikirangwa mu gihugu minisitiri w'ubuzima aceng yavuze ko n'iyo nta murwayi mushya waboneka muri icyo gihe urukingo ruzakomeza kugeragezwa yongeyeho kandi ko minisiteri y'ubuzima izakomeza gusaba abahanga gukomeza gukora ubushakashatsi ati kugeza ubu uganda yabayemo ibyorezo birindwi bya ebola dushobora kuzongera kubona ikindi cyorezo
urakoze eugenie igisirikare cya nigeria cahakanye amakuru yatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru yo mu bwongereza reuters kikaba kivuga ko ayo makuru ari ibinyoma n'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi umukuru w'ingabo generale major laki irabor uyu munsi kuwa kane yavuze ko igisirikare kitazakora iperereza kuri iyo nkuru ya reuters ivuga ko gifite gahunda y'ibanga yo gukuramo inda kubera ko atari ukuri abajijwe iby'ayo makuru irabor yabwiye abanyamakuru abuja ati igisirikare ntikizakora iperereza ku cyo muzi ko atari ukuri yakomeje agira ati ndatekereza ko ntagombye gutakaza ingufu zanjye mu bintu nk'ibi yabivuze mu nama yagiranye n'abanyamakuru avuga ku bijyanye n'inyeshyamba iterabwoba n'amabandi mu gihugu ibiro ntaramakuru reuters ejo kuwa gatatu yari yatangaje ko ingabo za nigeria zifite uburyo bw'ibanga kandi bunyuranije n'amategeko ziyoboyemo porogaramu yo gukuramo inda mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu guhera byibura mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu reuters yavugaga ko iyo porogaramu yagize uruhare mu gukuriramo inda abakobwa n'abagore byibura ibihumbi icumi abenshi muri abo bari mu bashimuswe kandi bafatwa ku ngufu n'abarwanyi ba kisilamu nk'uko abantu babarirwa muri mirongo babyiboneye kandi babitanzeho amakuru yasuzumwe na reuters umukuru w'ingabo za nigeria wayoboye igisirikare mu majyaruguru y'uburasirazuba mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yavuze ko iby'ayo makuru aheraho ntaho byigeze biba kandi ko ntaho yigeze abona ikintu nk'icyo Eh, tugushimire Eugenie uburusiya burabandanya ibitero vyabwo bukoresheje indege z'ingwano n'abasirikari barwanira ku butaka mu bice bitari bike vyo mu buseruko bwa Ukraine n'umunsi umwe nyuma y'uko uh, perezida Vladimir Putin ahimbaje kuba igihugu ciwe cigaruriye ibice bitari bike vyo mu buseruko bwa Ukraine mu kiringo c'amezi icenda ingwano imaze ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo
uburusiya bwarungitse izindi nteko hafi y'igisagara ca lishansk mu ntumbero yo kugerageza gufata imihana y'ahitwa birohorivka mu gihe buriko bwongereza ibitero vy'indege z'ingwano mu kindi gice kiriko kiberamwo ingwano ikomeye buramatari w'intara ya luhansk seri haidai yabwiye televiziyo ya leta ko uburusiya buriko burungika izindi nteko kandi bukora ibitero vy'urutavanako ibitero vyakozwe mu mihana y'ahitwa bakmut no mu bindi bice vyo mu ntara ya Donetsk ihana urubibe n'intara ya Luhansk vyahitanye abasivili icenda nk'uko bitangazwa na buramatari waho inteko za Ukraine zishyuye mu kurasa n'ibibombe vya rocket gutana mu mitwe uriko kuraba mu gice gitandukanya ibirindiro vya Ukraine n'Uburusiya mu ntara ya Donetsk umuvugizi wa leta yo mu ntara ya Donetsk Tatiana Ignachenko yatangaje ko ibimodoka vya blende vy'uburusiya vyarashira ibombe mu gisagara ca avdivka mu gitondo c'uno musi kuwa kane perezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje ku munsi wa gatatu ko kwagura imbibe z'uburusiya ari umugambi ukomeye mu ngwano iriko irabera muri ukraine bitandukanye n'imigambi yari yatangaje igihe ingwano muri Ukraine yatangura ku itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yise igikorwa kidasanzwe ca gisirikare yamenyesheje ico gihe ko imigambi y'igihugu ciwe itarimwo kwigarurira ubutaka bwa Ukraine
barakoze bagenzi bacu eugene mukankusi na fidele ntiyongabo kuri aya makuru yo hirya nino ku isi tubibutse ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamenyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho tuje mu karere ka afurika y'ibiyaga binini umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu yatangaje ko yakiriye ibindi bimenyetso bishasha byarungitswe n'igihugu cya denmark ni mu rubanza ubushikirizamanza buregamwo wenceslas twagirayezu ibyaha bya jenoside ibyo bimenyetso ntibivugwa ko rumwe na bose ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagirusa
ibyo bimenyetso umucamanza yatangarije ababuranyi bombi mu rubanza rwa bwana wenceslas twagirayezu yavuze ko byoherejwe n'ubutabera bw'igihugu cya denmark bikubiyemo ubuhamya bwatangiwe muri icyo gihugu ku birego twagirayezu aburana n'ubushinjacyaha urukiko ruvuga ko denmark yasabye ko ibyo bimenyetso nta ruhande na rumwe rwabitunga ruvuga ko icyo gihugu cyifuje ko byaguma mu maboko y'umucamanza ababishaka bakajya babisomera mu cyumba cy'urukiko umunyamategeko Brice Bikotwa wunganira uregwa asanga ubwo busabe bwa Denmark butubahirije amategeko yabwiye umucamanza ko nk'uko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwakeneye izindi nyandiko bukazifashisha mu gutegura ikirego nabo babona umwanya uhagije wo kuzisoma mu bwisanzure yabwiye umucamanza ko batazisomera mu rukiko kuko iburanisha barataritegurira mu rukiko uyu munyamategeko asobanura ko batari ku rwego rw'ibanze aho inyandiko zikubiyemo ubuhamya bw'abatangabuhamya ziba zikiri mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha nta wundi wemerewe kuzigeraho yavuze ko urukiko rudategetswe gushingira ku busabe bwa denmark ni inyandiko ziri mu rurimi rw'ikidanwa rukoreshwa muri denmark kugeza ubu byumvikana ko bwaba ubushinjacyaha urukiko ndetse n'uwunganira twagirayezu mu mategeko batumva urwo rurimi bikotwe gasaba ko zabanza gusemurwa mu kinyarwanda bakazishyikiriza ababuranyi bombi ubusabe bwe ni nabwo bwatwagira yezu avuga ko igihe babona izo nyandiko zisemuye mu rurimi rw'ikinyarwanda byabaho umwanya uhagije wo gusesengura ubuhamya buzikubiyemo urukiko rwavuze ko impamvu izo nyandiko zitahise zisemurwa mu kinyarwanda byashingiye ku busabe bwa denmark ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwanejejwe n'uko izo nyandiko zari zarasabwe n'uruhande baburana zabonetse umushinjacyaha avuga ko icyangombwa ari uko twagira yezu yazihabwa ibisigaye bikazagenwa n'urukiko yabwiye umucamanza kuregwa yahabwa izo nyandiko akazisomera mu rukiko yamara kuzumva agasubira muri gereza kuri bwana Vincent Niyonzima umwe mu bahagarariye urwego rw'ubushinjacyaha ibyo ntacyo bibangamiye ku migendekere myiza y'urubanza gusa agasigarana impungenge z'urukiko kuba izo nyandiko zidasemuye mu kinyarwanda umucamanza yavuze ko ubusabe bwa Denmark bushingiye ku mpamvu bari batanze mbere banga gutanga izo nyandiko urukiko rwumva ari byiza kuba izo nyandiko twagera Yezu yari yasabye zabonetse gusa narwo rugasigarana impungenge zo kuba umwunganira mu mategeko atumva ikidanwa ruravuga kandi ko gusoma izo nyandiko batazitunze bishobora kuzatwara igihe kirekire rukongeraho ko rwabyihanganira hakazakurikiraho kuzisemura mu kinyarwanda biko twakomeza kuvuga ko ibyo bimenyetso byabonetse ariko by'igice asobanura ko batumva aho amategeko yaba yishwe igihe urukiko rwaramuka rubahaye ibyo bimenyetso bisemuye mu kinyarwanda avuga ko n'ubusanzwe ari byo amategeko ategeka arafata ibivugwa n'ubushinjacyaha akabikubira mu cyo yita gushaka kuremereza ibintu bwirengagiza ingendo bakora bajya kuburanira i nyanza ati bikozwe gutyo nta butabera buboneye bwaba butanzwe urukiko rwakomezaga kuvuga ko kuba ibyo bimenyetso byabonetse kubisomera ku cyicaro cyarwo bihabanye no kuba byaba bidahari umucamanza yavuze ko kumusaba kwirengagiza ubusabe bwa denmark bitari mu bubasha bwe yabwiye impande ziburana ko biri mu mikoranire yo ku rwego mpuzamahanga hagati y'ibihugu byombi yabajije uruhande rwa twagirayezu niba bumva ibyo bimenyetso byafatwa nk'ibitabonetse bagakomereza ku zindi ngingo twagirayezu nawe yashimye kuba denmark yateye intambwe yo kohereza ibyo bimenyetso ariko kuba bitari mu kinyarwanda akabibonamo indi ntambamyi kuko umwunganira atumva ikidanwa busubiranye ijambo ubushinjacyaha bwavuze ko uruhande rw'abo baburana bahagazeho ruhabanye bwavuze ko ubwo twagira yezu yumva urwo rurimi rw'ikidanwa urukiko rwafata icyemezo muri uwo murongo biko twayavuze ko twagira yezu bashaka ko asoma izo nyandiko wenyine atazi amategeko yasabye ko amategeko yubahirizwa dosiye igashyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga buhuza ababuranyi n'urukiko kandi mu kinyarwanda amaze kumva impande zombi umucamanza mu rugereko rwahariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe yanzuye ko hagiye kubaho umuhango wo gusemura izo nyandiko mu kinyarwanda na cyane ko ari rwo rurimi rukoreshwa mu nkiko z'u rwanda yatangaje ko ibizakurikira azabimenyesha ababuranyi bombi umucamanza yasabye ababuranyi kwihangana kubera ko uwo muhango wo gusemura izo nyandiko uzafata igihe kirekire yavuze ko nibirangira aribwo azabamenyesha itariki yo gusubukuriraho iburanisha bwana wenceslas twagirayezu niwe abaye intandaro yo gutumiza ibyo bimenyetso mu gihugu cya denmark cyamwohereje avuga ko ubuhamya abatangabuhamya bamushinjirije muri icyo gihugu buhabanye n'ubwo batangiye mu nkiko z'u rwanda uru rubanza rwe biboneka ko rwerekezaga ku musozo biragaragara ko rugifite ikindi gihe kitari gito uhereye ku byatangajwe n'umucamanza yihanganisha ababuranyi bombi ko batagomba kurambirwa n'igihe isemurwa ry'izo nyandiko zizafata bwana wenceslas twagirayezu w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko akomoka mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda ni naho ubushinjacyaha bumurega ibyaha bumukekaho uregwa we agakomeza kubihakana yivuye inyuma akavuga ko jenoside yabaye atari mu rwanda eh bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
urakoze eric abagize inama nk'inguz'amateka y'u rwanda basaba leta guhagurukira ikibazo cy'abana b'abanyarwanda bata amashuri mu mashuri y'intango y'imyaka cumi n'ibiri impamvu nyamukuru n'ubukene mu miryango nyarwanda inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika asumutakabuyi ari i kigali mu rwanda mu gitondo cyo kuri wa kane abagize komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri sena y'u rwanda bari batumije minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ngo isobanure icyakorwa kugira ngo umubare w'abana bata amashuri ugabanuke abasenateri bagaragarije umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri ko ikibazo cy'abana bata ishuri batarangije amashuri abanza n'ayisumbuye giteye inkeke abasenateri bagaragaje ko basanze ikibazo cy'ubukene mu miryango ndetse no kubyara abana benshi kigaragazwa nk'imwe mu mpamvu ituma abana bava mu ishuri ari benshi iki kibazo cy'ubukene nicyo kandi gituma habaho ko amakimbirane mu miryango hagati y'abashakanye afata umwanya wa mbere mu gutuma abana bava mu ishuri abenshi bakagana iyo umuhanda cyangwa bakajya gushaka imibereho ahandi umwe mu bagize iyi komisiyo senateri niyo mugabo cyprien yasobanuye ko imibare inzego za leta zigaragaza kuri iki kibazo itari iy'ukuri hari aho inzego z'ibanze rwose iki kibazo cyo guta ishuri zibyihorera n'iriya mibare itangwa y'abana bataye ishuri ni mike cyane hari aho twe twakoresheje uburyo bw'abana abana babiri gusa batoya nta bana muzi aho mutuye batiga iyo baratorondoreraga pe bakabatubwira n'amazina yabo na ba se na ba nyina bivuga ko inzego z'ibanze zegereye umuturage iki kibazo zose ntizari zakigira icyabo hari urugero rw'umudugudu umwe rwose wo twaje gusanga umuyobozi w'umudugudu bwe abana be batiga kandi we yasobanuye ko abana bari aho muri uwo mudugudu ayobora bose biga senateri mukakarangwa clotilda uri mu itsinda ry'abagaragaje iki kibazo yerekanye ko ubu hari ikintu nabwo buza mu bwongera umubare w'abana bata amashuri aba bagabo aba bagabo abata umugore wa mbere n'abana nka batanu akagenda agashaka undi akamusigira abana nka batatu akajya ku wundi akamusigira abana bane ntazi n'izina ry'umwana harya wiga mu wakangaye yabajije abana batatu be ngo harya wiga mu ubona ntazi n'izina rye ntanamuzi pe ubu si uwo niwe tuzaha ubuyobozi bwana mutsindashyaka andreya umuyobozi wa sendika ikora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro avuga ko muri iyi sendika bahora bahanganye n'ikibazo cy'abana bata ishuri bakaza gukora mu mabuye y'agaciro muri kariyeri ho abana barahari bata amashuri byo mu micanga muri za konkase mu matafari ba bana batunda amatafari bayajyana ku ntuza ku matanura hari ikibazo cy'imyumvire yo mu babyeyi ababyeyi batari responsable ku bana babo kugira ngo babashe kubakurikirana noneho ugasanga ababyeyi bazindutse nabo bajya gushakisha imirimo bakora umwana akaba yata ishuri bo batabashije no kumenya yuko umwana atagiye ku ishuri hakaba n'ikindi kibazo cy'amakimbirane aba mu miryango ikibazo cy'ubukene nacyo ni kimwe mu gituma noneho umubyeyi yitwaza nko muri birebana n'ubucukuzi noneho akitwaza umwana kugira ngo babashe guhonda kokase nyinshi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ushinzwe imibereho y'abaturage ingabire asumta yemeza ko iki kibazo gikururwa n'uko umuryango nyarwanda ugenda uteshwa ku nshingano zawo dufite ababyeyi benshi kwita ku nshingano aravuga ati umwana namwe ni uwanyu ariko hari n'abandi ubona nabo bamaze guta umuco muri bya bigo ngororamuco hari aho ushobora gusanga harimo umuntu w'umubyeyi mukuru rwose wabyaye ufite n'abana nabo barimo bagororwa ariko twifuza yuko n'abatisubiraho bajya bakurikiranwa ku itegeko rirahari ribahana ikindi ni iki cy'amakimbirane nyine nayo ni imbogamizi ugasanga umwana umwe afite se n'undi afite ati ntabwo tuzi data hakozwe ibarura mu mujyi wa kigali dusanga hari abagore bemera ko bakora umwuga w'uburaya basaga ibihumbi birindwi bafite abana basaga ibihumbi makumyabiri ikindi nanone hari ikibazo cy'imibereho ubushobozi iyo bubaye buke cyane umuntu afite abana benshi biragoye ko abana bose bakwiga minisiteri ifite imibereho y'abaturage mu nshingano ivuga ko mu kwezi kwa mbere umwaka utaha iteganya gukora igenzura ryimbitse ryo kumenya umubare nyawo w'abana bataye amashuri uyu mwaka minisitiri w'uburezi mu rwanda wa mariya valentine yagaragaje ko umubare w'abana bata ishuri ugenda wiyongera ukurikije ibyiciro abana baba bagezemo biga minisitiri wa mariya yavuze ko iyo abana bagitangira bakira abanyeshuri barenga ibihumbi magana atanu ariko ko bagera igihe cyo gukora ibizamini bisoza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza bagasanga abakozi abagera ku bihumbi ijana na mirongo inani ni ukuvuga ko hafi kimwe cya gatatu cy'abana batangira amashuri abanza batayarangiza iki kibazo abasenateri bagaragaje ko gikwiriye gucukumburwa cyane cyane inzego z'ibanze ndetse n'ababyeyi bakabigiramo uruhare abasenateri basabye ko hashyirwaho abayobozi bashinzwe iki kibazo by'umwihariko aho kugira ngo bijye bibazwa abantu benshi icyarimwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rimwe mu burundi ntibagipima ikivunga umugera wa sida hapimwa abafise ibimenyetso canke abagendanye n'abashobora kubanduza kandi bagapimirwa mu kibano n'imiti yo gufufaza itangirwa mu kibano ubwo buryo ngo burorohereza abifuza kwipimisha n'abafata imiti yo gufufaza umugera wa sida inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi tubishikirizwa na thierry ive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda umugambi wo gupima no gutanga imiti ipfufaza umugera wa sida mu kibano watanguye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abapima canke abatanga iyo miti n'abaremesha kiyago bakorana n'amavuriro canke amashirahamwe yishinze kurwanya ikiza ruhonya nganda sida mu ntara ya makamba ishirahamwe rishinzwe kurwanya ico kiza anss ni rimwe riri muri uwo mugambi imbere y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bapima ikivunga ariko ubu hapimwa uwo babona ko ashobora kuba yaranduye biva bivanye n'ingeso ziwe canke wenyene yiyagiriza ko ashobora kuba yaranduye ivyo byaragabanije uburyo bukoreshwa mu gupima umugera wa sida umuhuzabikorwa muri anss makamba nsengiyumva sitani aratwiganira ukugena uwo mugambi urangurwa mu kubapima ni uburyo bubiri baraza aho dukorera muri anss canke naho bagapimirwa mu kibano mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye koresha mu kibano kugira bapime umugera wa sida iyo rero barose babitura mu kibano baraheza bakawutora canke naho ntibawutore kuri uwo yawicuze yipimishije ico gihe bawumutoye baca bamuzana muri anss tukagira ikindi gipimo co guhinyuza yuko inyishu zatowe arizo uyu ni nahimana mediatrice umuremesha kiyago ku mutumba wa makamba ya mbere akaba atashatse ko tumufata amafoto ubwa mbere baraduhaye inyigisho y'uko dutegerezwa kuba dufise ibanga kandi dutegerezwa kuba tuzwi neza mu kibano hanyuma baratubwira ingene tuzobanza kuganira n'abantu imbere y'uko tubashikira tukabapima tubanza kuganira nabo na cane cane mbere tukitangako n'akarorero kuko burya iyo umuntu agendana umugera je nibaza ko iyo si si- iyo si ingwara nibisanzwe tubifata ko ari nka kurya kwa malariya rero nk'ibyo byose turabitanga ko akarorero tukitanga ko akarorero kugira babone ko ari ibintu bisanzwe hama tukabajijura yuko umuntu amaze kwipimisha abona ko ari ibintu bisanzwe kuko acaronka imiti kandi iyo miti ayironka ku buntu ntigugwa amahera ubwo buryo burorohereza abashaka kwipimisha canke abari ku miti yo gupfupfahaza prida barashikiriye akora muri ayinesesi makamba aravyemeza ivyo ubu vyitwa ivyoroshe kuko mu myaka yahera tugishika nko ngaha imakamba muri bibiri na gatandatu ni ukuvuga yuko abantu baza kwipimisha yego ku gushaka kwabo bafise ico biyumvira ku vyerekeye sida niko babivuga canke ku mugera wa sida nyene hagira ati je noba ngendana umugera ntarabimenya baraza bavuye kure iyo mu makomine canke mu maprovense yegereye makamba nka rutana na bururi bakaza baka- bakaza bavuye kure bikabatwara umwanya bagahagarika ca gikorwa canke nabo bamaze kugwara bakaza kugwaye ntagwara umugera wa sida gusa bakaza bavuye kure bagafata rwa rugendo bagafata inahuri basanzwe bamaze kuba batameze neza ari magara make ugaca usanga rero bibabatwaye umwanya bibatwaye eh, n'uburyo nkuru nziza frederika umunywanyi wa ayinesesi makamba ati uturusho ni twinshi kubera iyo ndinganizo nshasha nawe nyene ntiyashimye ko tumufata ifoto akarusho karimwo nuko kera bakija kwipimishiriza kwa muganga abantu baraza bagatonda bagatonda umurongo hanyuma bakava amasaha yagiye ariko ubu babikorera mu kibano bacungura umwanya wawo wo gukora ibindi bikorwa hanyuma kandi nico kimwe nuko gutora imiti uko gutorera imiti mu kibano bifasha vyinshi urumva naho nyene bifasha muri uwo mwanya wo kuja kwirirwa batonze ku mavuriro hanyuma ikindi kigira kabiri naco birabafasha no mu banywanyi hagati nawe kumenya n'amagara yabo ingene yifashe kuko baca baza bararabana bakara nimba hari uwo babona bitariko biragenda neza bica bishika kwa muganga hakiri kare bagaca bamukurikirana hakiri kare ikindi ubwo buryo butuma abapimwa batagira isoni iyo bashaka gupimwa nk'uko byemezwa na stanise ngiyumva umuhuzabikorwa muri ayinesesi makamba ubwa mbere apimwa n'uwo yizeye ubwa mbere boba babana kumbure basangiye byinshi mu kibano ubugira kabiri hariho kuba uri ahantu wizeye cyane eh, wata muntu azoheza ngo aze arabivuga mu gihe utaratangura kuvyivugira hanyuma ukaronka impanuro uyihawe n'uwo mubanye musangiye imico n'imigenzo ku gatumba umuremesha kiyago na imana mediatrice arigana igituma gupimirwa mu kibano no kuharonkera imiti ariyo nzira irashe n'uyu muremesha kiyago ntiyashimye ko afotogwa gupimirwa mu kibano biri n'akamaro kanini cyane rwose kuko ubwa mbere hariho abantu baba batinya kuja ku bitaro hariho abantu baba batinya bati je nkaja ku mavuriro aba naka niyo bakora barambona je sinjayo mugabo ari mu kibano ndavyemera kuko na twebwe mu kumupima tumutwara ahantu hameze neza ahantu ataruja n'uruza hanyuma kandi tumupimye twebwe icyo dukora ntitunamubwira tuti wowe uragenda n'umugera twe tubona ibimenyetso hama tugaca tumwitwarira ku ivuriro avuze ati je sinjayo abaganga baradufasha tukavuga tuti hari umuntu yatinye kuzino bagaca baza kugira barabe yereyereme ivyo bimenyetso twabonye bagaca babona yuko agendana umugera ko kenshi na kenshi abo dutoye ibimenyetso usanga baba bagendana umugera kanatsinda abo baremesha kiyago barazi neza ibanga batumwe prida baranshikiriye gupimira mu kibano bikorwa n'abantu twavyigishije ingene babikora no mu gupima bagendera ibanga ni ukuvuga yuko batagenda baravuga uwo bapimye canke inyishu yabo canke ngo nakiriye uyu canke ngo vyagenze gute ahubwo hoho bagiye kwararaza ahubwo nta n'umwe bosubira kuronka abatumbera uyu munywanyi wa inesesi amaze imyaka cumi n'umunani ntiyashimye kwivuga izina kandi agendana umugera wa sida ari mu bafashirizwa mu kibano atubwira ukugene abaremesha kiyago bakora ku mutumbi wabo umuremesha kiyago icyakora urabona kenshi mu kibano hariho abantu baguma bagwaragurika igihe bagwaragurikiye cyane wowe uri umuremesha kiyago biragutera intuntu ukongera ukamwegera ukamuha impanuro ni ukuri nari ndagusabye yuko uba wipimishije keretse reka kujya mu bintazi kuko hari aho wowe urwaye mugabo ugiye wegeye abaganga vyogufasha ukamubwira ati ntagomba ndagusabe ndagufashe umuremesha kiyago ridwine nibayizere aratubwira ico ahora yisunga kugira yegere umuntu amusabe ko yokwipimisha ndabanza kuraba nk'ihari yiwe nkabona nyene magara yiwe atameze neza akunda gusanga akunda kugwaragurika ntatomoye cyangwa ugasanga ari kumwe n'umugabo wiwe umugabo we n'umurovyi canke n'uwundi mushoferi canke n'umusoda canke n'umuntu akunda kuja kwihanzura itanzaniya canke atari hafi mugabo ukabona ati uyu muntu afise ikibazo tubona nyene yahindutse kubera wowe uzi nk'ibimenyetso vy'umuntu agendana umugari ngene aba ameze ukavuga ati uyu muntu wapi reka ndamupime canke naho ukabona ko agendana n'abagabo benshi cyangwa ukabona ko agendana n'abagore benshi dukurikirana ibyo ibyo dukurikirane turaba cyane cyane kuko ntiwoja gufata umuntu mubarara ngo wenda ndagupime utaco wamusomyemo naho kugira mujijure ko yokwemera akipima hanyuma akamuha ibipimo byiwe aramusigurira ingaruka zo kutipimisha ni ukuvuga aramwereka ubuzima bw'umuntu kazoza kiwe nakazoza k'ubu imiryango yiwe ingene ashoboye kwanduza abantu umuryango uzoba uhombye kandi uzoba uhonye nyine nkamusigurira hanyuma kandi nkamwereka akamaro ko gufata umuti hakiri kare inyungu ko n'umugeni aho bagupima bawubura iyo wafashe umuti kare hanyuma kandi nkamwereka ingaruka mbi yo kudafata umuti kare kudafata umuti n'ingaruka nziza yo gufata umuti umunemesha kiyago naho imana mediatrice we hari aho biba ngombwa ko yitanga ko akarorero ko kuba ugendana umugera wa sida atari umuhero w'isi gutyo wari karajijura akabona kwemera gupimwa kubera nka jewe iyo turiko turaganira n'umuntu nkamwitanga ko akarore nkavuga ntiraba nka jewe cengendana umugera kandi ntabikubwiye ntavyumenya kenshi haroba aho usanga bavuga ngo ndiko ndabesha ngo sivyo hanyuma kandi muganga nkababwira nti kirazira gupimisha ijisho hama ikindi hariho abantu usanga bavuga bati ngo ibyo nibisanzwe ngo umugera nibisanzwe ngo sinirwa ndipimisha hakaba abandi batubwira ati je nkaja kwipimisha sindonka ingene ndabibwira umugabo wanje umugabo wanje akabimenya aranyica uwo batoye umugera wa sida rero baca bamukorera ibipimo byo guhinyuza muri INSS basanze koko yaranduye ngo baca bamushira ku miti inyuma y'amezi atandatu akurikiranwa muri INSS acarungikwa gukurikiranwa mu mashirahamwe yo mu kibano kibano muti none mu kibano abaremesha kiyago bakurikirana gute ubugendana umugera wa sida uyu n'umuremesha kiyago atashimye ko tumuvuga izina uwo o iyo tumubonye bwa mbere tumushyira mu mpanuro kuko ari mu ishyirahamwe ryacu tuca twicara twicaye tuca dutangura kumubona ati wewe ibi bintu manzi tubwire kwanza uyu miti urayifata nshobora no kugenda muhira nyereka ikopo turabe nyereka urumva arashobora kukwereka temugabo ibi kutabikurikirana bikurikirane naba abandi babikurikiranye umuremesha kiyago ridwi nawe arashika no mu cumba c'uwo basangishira hamwe akaraba ko imiti yahawe ayifata neza jewe ndashobora kugenda nk'iwe kubera nyene baramenyereye ababacuta barabagenzi uko agwaye utegereza kumenya ko agwaye umaze kugenda rero haraho usanga nyene bishika gushika mu cumba abantu benshi ndinjira mu vyumba vyabo bakambwira ati shikino ko yaba bagwaye canke bakantumayo ngize ndaraba nkabona ko izo kopo nzugaje nkumva ko zikirimwo nzaho namuhereye ariko si baba ari benshi bari nk'umwe canke babiri canke ugasanga ni umwe mugabo ugaca umuhanura uti burya ntiwanywa uwo muti neza aragusigura ati byarangwa jestoma canke narabaye uku byaranasafiye ndavyibagira ibintu nk'ivyo akagusigurira ukamubwira ati burya rero bandanye unywa umuti ukamusigurira nyene ariko n'ahandi uko twebwe uko dufatana umuti tugize agashirahamwe turaziganya tukaguranana hama tuzigana tukagurana hariya niyo two turazigana tugurana turavugana ivyo gufata umuti tukavugana ubuzima bw'ishyirahamwe n'ubuzima bw'amagara yacu mu mezi atatu aheze muri INSS Makamba bapimye abagera ku ijana na mirongo ibiri bakaba basanze handuye batandatu gusa benshi bafise hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu n'itanu umuhuzabikorwa wa INSS Makamba aremeza ko ihangiro ry'uko muri bibiri na mirongo itatu mirongo icenda na gatanu ku ijana y'abantu bazoba bazi uko amagara yabo abameze mirongo icenda na gatanu kw'ijana banduye bagafata imiti nayo mirongo icenda na gatanu kw'ijana bazoba bafata imiti neza bazoyishikako kuko gushika muri kigarama bibiri na mirongo ibiri na kabiri ijana kw'ijana yabo basanga baranduye bari ku miti mirongo icenda n'indwi kw'ijana barayifata neza
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye amakuru yacu yo kuri iyi saha turashimiye na fatuma karara yegeranije ibiganiro tukaba dushimiye kandi na enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese